muracyateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwabonye imana ikingura ni thomas kamirindo basuhuza radiyo ijwi ry'amerika nk'uko mubizi ni kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda batujyanye mu buryo butandukanye cyose bamujyanye mu modoka nanjye banjyana mu yindi noneho banjyana iyo banjyanye kuri sitasiyo ya remera ubwo niho naraye kugeza mu gitondo mu masaha y'urukero ubwo nibwo bageze aho barandikura uyu ni kayumba jean marie vianney wo mu ishyaka pdp imanzi ku kibazo cy'abatavuga rumwe na leta y'u rwanda barimo abo muri fdi inkingi bafunze bamwe muri bo baraye bageze mu rukiko bwa mbere barakomeza kuburana ifungwa n'ifungurwa uyu munsi ni amakuru yo mu karere ko mu biyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kandi ni ikibazo cy'abarundi bishwe mu nkambi y'impunzi ya kamanyola muri kivu y'epfo n'ikibazo cy'amasoko i bujumbura mu burundi nyine ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika mbere y'amakuru yo mu biyaga bigari turahera ku yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana
urakoze tomase agizwe ahanini n'avurwa muri afurika igipolisi cya uganda ejo cyarafashe ingingo yo guhagarika imyiyerekano y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi itekanijwe kuri uyu wa kane ari naho umugambwe uri ku butegetsi ushikiriza inama nshingamateka ibyo wifuza guhindura mu ibwirizwa shingiro abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ibyo biriko bikorwa kugira perezida yoweri museveni agumizwe ku butegetsi iryo hinyanyugwa ryerekeye guhindura agace kari mu ibwirizwa shingiro kavuga ko umukuru w'igihugu muri Uganda yemerewe kurongora igihugu mu gihe aba afise imyaka iri hagati ya mirongo itatu n'itanu na mirongo irindwi n'itanu y'amavuko Museveni ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu yatangaje kuba afise imyaka mirongo irindwi n'itatu y'amavuka ibica bituma atemerewe kongera kuzokwitoza mu matora yo muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu kiringo kigira gatatu mu gihe ibwirizwa shingiro ryoguma uko riri umukuru w'igipolisi cya uganda kale kayihura yatangaje ko iyo myiyerekano ihagaritswe igamijwe gutera akajagari n'ubwicanyi aca asaba abifuza kuyigira kuyigirira mu kibanza cyugaye mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ubwato bwarimwo abantu bari bahunze imirwano hagati y'abasirikare ba leta n'abarwanyi b'abamayimayi bwaribiye abantu mirongo ibiri barapfa nk'uko byashyikirijwe ejo ku munsi wa gatatu mari shematsi ni umuvugizi w'ubutegetsi bw'intara ya kivu y'uburaruko yavuze ko ubwo bwato bwibiye ku munsi wa kabiri mu mazi yo mu kiyaga eduard mu karere ka rubero akarere ka rubero kari ku birometero amajana atatu uvuye mu buraruko bwa goma umurwa mukuru w'intara ya kivu y'uburaruko aharangwa imirwi myinshi yitwaje ibigwanisho igizwe n'abanyekongo hamwe n'abanyamahanga imaze imyaka irenga mirongo ibiri itana mu mitwe muri afurika kandi abigeme b'abanyeshuri barenga ijana b'abanyanigeriya baheruka kurekurwa n'abarwanyi b'umuhari wa boko haramu wari wabanyuruje ubakuye ku ishuri rya Chiboko mu mwaka wa bibiri na cumi na kane barasubijwe mu buzima bw'ishure abo bigeme bamaze indwi biga muri kaminuza y'abanyamerika iri mu gisagara ca yola muri ico gihugu ca nigeria nyene inyuma y'amezi atari make bari bamaze baruhutse kandi bavurwa ku buryo bwa leta ya nigeria inyuma y'aho barekuriwe na boko haramu kuva abo bigeme banyuruzwa amakungu yaraba babaye gushikaho hatanguzwa umuhari wiswe bring back our girls ni mu congereza bisigura ngo tugarukanira abigeme bacu umuhari waronse abanywanyi no muri leta z'ubumwe za amerika barimwo na michelle obama umukenyezi wa perezida obama yahoze arongoye amerika mwamenya ko abandi bigeme barenga ijana gushika ubu batararikurwa bakwije imyaka itatu n'igice bakiri mu minwe ya boko haramu perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yabwiye abakuru b'ibihugu vya afurika ko agiye kuzorungika niki hari aserukira amerika muri oni nk'intumwa yiwe muri sudani y'epfo na repubulika iharanira demokarasi ya kongo trump yavuze ati turakurikiranira hafi kandi turababazwa n'ubwicanyi bubera muri sudani y'epfo na kongo ibyo yabishikirije kuri wa gatatu ariko asangira n'abakuru b'ibihugu vya afurika i new york ahasanzwe hariko habera inama y'abakuru b'ibihugu byo kwisigira mirongo irindwi na kabiri itunganywa na oni buri mwaka Trump yavuze ko ambasaderi Hali azoganira ku bitera intambara muri ibyo bihugu umuti wayo hamwe n'icokorwa kugira bazikingire uh, Sudani y'Epfo himaze imyaka ine mu ntambara hagati y'abenegihugu intambara yatumye miliyoni zine z'abanyagihugu ziteshwa izabo mu gihe muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo naho hama habaye gutana mu mitwe kandi hari amakenga yaho igihugu kiriko kiraja mu gihe atawuzi ko nimba amatora y'umukuru w'igihugu azotunganywa Trump yavuze kandi ko bitandatu mu bihugu vyo ku isi bifise umurinde munini mu iterambere biri ku mugabane wa Afrika kuri Trump nyene Trump yatangaje kuri wa gatatu ko agiye kwiga nimba Amerika igiye kuvavanura n'amasezerano yasinywe hagati ya makungu na Irani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu akibuza gukora ibigwanisho ruhonyanganda ku munsi wa kabiri Trump yashikirije muri oni ko ayo masezerano yabaye amasezerano mabi cyane Amerika itari bwigere yemeza ayo masezerano yemejwe ku ntwaro ya Perezida Barack Obama Perezida wa Iran Hassan Rouhani yabwiye abakuru b'ibihugu bari mu nama mpuzamakungu ya oni ko igihugu ciwe kitazohirahira kiyavamwo
aya rero yari amakuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru yo mu biyaga bigari noneho komite ya gisirikari y'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari yaraye isuye inkambi ya kamanyola yiciwemo abarundi mirongo itatu na barindwi b'impunzi mu cyumweru gishize bagenzwaga no kureba impamvu yateye ubu bwicanyi umunyamakuru wacu ngabo vedast yakurikiye uru ruzinduko araduha inkuru izi ntumwa zakoranye ibiganiro n'igisirikare cya kongo ndetse n'umuyobozi wa teritwari y'Iwarungu zikaba zeretswe intwaro z'amahiri arimo isumari ndetse n'imipanga n'imyambaro ibiri y'igipolisi n'uducupa dutanu twa henikene turimo esanse n'inzego z'umutekano za repubulika ya demokarasi ya kongo zafatanye impunzi zine z'abarundi zifunzwe bivugwa yuko izi mpunzi zakoreshaga mu kwirindira umutekano nubwo izi ntumwa zirinze kugira icyo zidutangariza nyuma y'ibiganiro bagiranye n'abasirikare ba Kongo ndetse n'umuyobozi wa teritwari y'Iwarungu kuri hoteli ya Laike iri mu Kamanyura zakomereje urugendo rwazo ku bitaro bya Saint Joseph byo mu Kamanyura aho zaganiriye n'inkomeri z'abarundi hanyuma baza kugirana ikindi kiganiro n'abagaraye impunzi aho ikiganiro cyabo kibanze cyane ku bwicanyi bwakorewe izi mpunzi abasirikare bo muri bihugu cumi na bibiri twababwiye uko ibintu byagenze hamaze kuba inama y'urongoye teritware yo ngaha turi hanyuma turababwira ido n'ido ko abanyagihugu batanguye kugumuka inyuma y'inama batubwira ngo bazoduturira hanyuma haciye iminsi mikenya bafata abantu bacu barabafunga babagiza ngo bafashe bariko barakizura barabafunga babafunze babatwara atanumwe abizi umuntu umwe arabibona hababwira ahababwira abantu ati ba bantu bashobora kuba bajanye mu Burundi ku nguvu ko byari byavuze mu manama hanyuma bagira ubwoba rero bateka tuje kubaza mu mahoro ingene ivyo bintu bimeze baca bagenda kubaza niho batangura kwicwa rero twababwiye ko twishwe bunyamaswa baraturasa amasasi benshi abantu barapfa ibintu vy'agahomerabunwa ibiziga byabaye mirongo ibiri n'umunani mu mwanya muto cyane babandanya bapfa gushika ubu hamaze gupfa mirongo itatu n'umunani izi ntumwa kandi zikaba zasuwe n'abasirikare ba monisco bakomoka mu gihugu cya pakisitani bari mu kamanyura mu gihe izi ntumwa z'abasirikare b'inama mpuzamahanga y'ibiyaga bigari bari mu ruzinduko mu kamanyura impunzi z'abarundi zikambitse hafi y'igisirikare cya monisco zikomeje guhura n'ikibazo cy'ibura ry'amazi aho hari abantu batangiye kurwara indwara z'impiswi no kuruka zituruka ku mazi mabi ya rusizi ziri kunywa aho bagera ku icumi bamaze kuza kwivuza nk'uko bitangazwa na bizimana matilde umuganga uri gukurikiranira hafi aba barwayi dufite ikibazo cy'amazi abantu ni benshi ntituronka amazi meza amazi atuzaniye abo muri monisco ni amazi ya rusizi nta mazi yo kunywa dufise amazi ya rusizi ni mabi cyane none hari amakadodiyare menshi vomisoma nyinshi abana abapapa abamama bose tugaca tukagira ibibazo byaho tubakwiza hamaze kuba ikibazo cy'amazi haca haba izo ndwara zose haca haba amadiyare petetre bientôt hazozamo n'amakorera n'amadisantere ofe yameze ko tutaronka sekuru nyuma y'aho impunzi zimuriwe aho zari zicumbitse mu ibarabara ry'ikaburimbo zikimurirwa hafi y'urupangu rwa monisco ziratangaza yuko zigifite ikibazo gikomeye cy'imisarani aho usanga impunzi zirenga mirongo ibiri zitonze umurongo kugira ngo zibone uburyo zishobora kwinjira mu musarani ikibazo cy'imisarani ngaha turi urabona twahora tuba muri kariya gace naho nyine twari twiyimvye izidashemeye yari imisarani ine ku bantu barenga ibihumbi bibiri urumva ko ntabwo yari imisarani twavuga ngo iradukwiye twese ubu rero aha turi hari umusarani umwe uriyibona wubakishije agashitingi gatoya urabona ko abantu batonze ngira umwe aza gushikirwa ubu ari saa tanu umwe aza gushikirwa nka saa munani rero urabona ko hari ibibazo kandi byihuta kuko iyo ata misarani ihari abantu bagwara korera bakagwara amacinya ibintu byose mbere n'isazi zibahaja zica ziza muri iyi nkambi yose abantu bagashobora kwandura indwara zitewe bizimana matride umuganga w'izi mpunzi z'abarundi ziri mu kamanyuro arasaba amashyirahamwe bireba ko yashyira imbaraga kubacukurira imisarani kugira ngo bashobore kurwanya indwara zikomoka ku mwanda baturondere amazi meza yo kunywa kugira tubite izo maradi diyariyike n'amatorete aramutse bimbarare fosilatirine batugirire dodekote kugira abari hano baduke kuriya abari haduka hari inzu zibe nyinshi n'amadusha atandukanye mubare dufite amadusha amwe efamere zombi cyari ikibazo ishyirahamwe rya dese rishinzwe ubuzima muri haseri rikaba ryatangiye kububakira amazi meza kugira ngo barinde izi mpunzi gukomeza kurwara indwara ziterwa n'amazi mabi ya rusizi ziri gukoresha naho ishyirahamwe rishinzwe impunzi haseri rikaba rikomeje gutanga amahema ku miryango y'izi mpunzi zari zimaze iminsi zinyagirirwa hanze pedase ngabo kubw'ijwi ry'amerika mukamanyura mu ntara ya kivu amajyepfo hashize amezi n'amezi amasoko atandatu yo mu murwa mukuru w'uburundi bujumbura asanwe ariko nta muntu uratangira kuyakoreramo umunyamakuru wacu fidelite ishatse yaduteguriye inkuru akuhaza nuko isoko yindi yari kiruba hama iyi soko bashobora yidutiza kugira ngo ibe isoko y'imfata kibanza tube turayikoreramo muri icyo gihe izo biri kurubakwa isoko yari isanzwe izwi uyu mugabo yitwa minani ari mu mugwi w'abandi badandaza bakuye mu masoko bahora bakoreramo kugira ngo asanugwe maze baca bimurirwa amasomo mfata kibanza ari mu makomine yose agize igisagara ca Bujumbura abo twaganiriye twasanze mu masomo mfata kibanza ari mu makomine ya Mukaza ntahangwa muri komine ya Mukaza twagendeye isomo mfata kibanza iri kwijabe iyindi nayo twagendeye iri mu isomo mfata kibanza iri muri zone ya Ngagara nyuma y'imyaka ya baba ibiri ayo masoko ariko arasanurwa yose hamwe uko ari ndwi haraheze amezi ya baba abiri ayo masoko ashikirijwe ku mugaragaro naho biri uko ayo masoko ntatangura gukora abahora bayakoreramwo ubu bugarijwe n'ingorane na rigi imvura yatasuye uyu mukenyezi akorera mu isoko mfata kibanza yangagara uyu mugabo nawe akorera mu isoko mfata kibanza iri kwijabe nitwa Mwajuma nkaba nkorera mu isoko yo mu ngagara umucafura turenze oya kuri twese iyi imvura iguye si heza utwo dusoko mfata kibanza nka twose icyo duhuriye ko nuko ibibanza turimwo bidatunganijwe neza imbere mu masoko nta mivu itwara amazi ihari kandi n'utuzu badandarizamwo ntitwubatse neza iyo imvura iguye hashatega ibiziba abadandaza nabo ntibaronke uko bugama urabona ko hari ikiziba cyinshi ayo mazi arakunda gu- gutega nk'uko canke nkumbure akamanukana urushango ukonyera mu bibono nta n'abakiriya dufise batinya ugondo banka kwinjira kubera hari ugondo bwinshi bagaca bigira kuri koteri ntibishangara bahana ibintu by'ibyondo nyene nayo n'umukiriya yo naza no gushora abona ari mu bugondo nk'uru ubu cayigira kuri kote babona hameze neza canke mu yandi masoko nye turanyagirwa ntitugira amahoro kubera aha hantu hadasakaye adutera ibibazo kubera ntu- ntusubira kuronka n'aho uhagarara turahomba kubera nk'ibintu bica binyagirwa nk'ibitunguru byose bica bibora wowe umva nobura ingaruka mbi gute kandi kubera ata bakiriya mbona kandi nawe n'ibyo ubona urabona ingene hameze eh umuryango wanje wose uca ugira ikibazo ikindi ayo masomo mfatakibanza ahuriye ko isuku rike riharangwa aho usanga kikujwe n'ibirundo by'imicafu ugasanga urusazi ruriko ruraduma amazi y'imvura nayo agaca avangana n'ibindi bizi biva muri ibyo bicafu umunuko nawo uti natanzwe ibyo rero biragishinga abahakorera ne ku kubera urabona batabiyoye ngo babikureho kuko urabona nabyo nyine ko bizana ingorane nko ku magara yacu apana no ku magara yacu gusa ku bakiriya bacu bose nico gitubona ata n'abakiriya bari bararengana kubera iki babona ko hatari normal urabona nkaho ntawo haca ni umunuko nyene abadandaza nk'abo twavuganye icyifuzo cyabo ni kimwe ni uko bosubizwa mu masoko baje bavamwo
dusabye ko bodukura ngaha bakadusubiza mu isoko yacu tuka- tukava muri uru rushanga barenze ku bwanjye icyo nosaba ni nk'uko two- bikunze bakadushyikiriza irya soko tukinjira nko mu isoko tukaronka ibibanza ahantu twugama yosaba yosaba ko bodusubiza amasoko kabisa tukongera tukaraba ko ubuzima bwobandaye natari uko ntagishoboka kabisa badukure muri izi soko badushire mu isoko zimeze neza gutyo turabe yuko izi ngorane turimo zopunguka twosaba ko bodukura ngaha bakadusubiza mu isoko yacu kubera aha tuzohava tuhagwarira n'ibimeme mu birenge dusa n'uko turi mu ishyamba abarongoye meri ya bujumbura igaba ayo masoko ntitwashoboye kubaronka yamara igihe ayo masoko ariko ashikirizwa ku mugaragaro haraheze amezi yaba babiri mukuru w'igisagara ca bujumbura fredi mbonima yamenyesheje ko ibibanza muri ayo masoko yasanuwe bizotangwa hisunzwe urutonde rw'abahora bayakoreramwo kandi babifitiye ibyemezo abo nabo baronse ivyo bibanza bagategekwa kubakisha utuzu bakoreramwo ivyuma ibujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika
bakunzi b'ijwi rya amerika guhera kuwa gatandatu tariki cumi n'esheshatu ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru y'iminota itanu yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'irindwi za mu gitondo ku wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
visi perezida wa mbere w'ishyaka fdu inkingi boniface twagirimana na bagenzi be baraye bagejejwe imbere y'umucamanza bwa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge i kigali umunyamakuru wacu eric bagiruwubusa yakurikiye urubanza araduhiye inkuru ku mubare w'abantu barindwi igipolisi cyatangaje ko ikubitiro ko cyataye muri yombi mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cyenda kibakekwaho gushora urubyiruko mu mutwe witwara gisirikare mu bihugu bituranyi ubwo bazaga ku rukiko bari biyongereyeho abantu babiri bose hamwe ni abantu icyenda kandi bahuriye ku kuba ari abarwanashyaka ba fda inkingi ishyaka rikuriwe na madame victoire ingabire ufungiwe mu rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda bose uko ari icyenda bageze mu rukiko bambaye inkweto zo kogana bari mu mapingu barinzwe bikomeye n'abapolisi bambaye impuzankano n'abandi bari bambaye sivile ariko barangwaga n'imbunda nto za masotera mu rukiko zagaragaraga ubwo bajyaga kwicara cyangwa se imyenda bazambariyeho izamutse ni urubanza baburanaga ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo rwihariye umunsi wose ariko biba by'ubusa umucamanza rwimurira ku munsi ukurikira byatewe ahanini n'umurundo w'inzitizi abaregwa bazamuye uhereye kuri bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere wa fda inkingi avuga ko igipolisi cyabasatse mu buryo bunyuranije n'amategeko kirangije kibafunga mu buryo bunyuranije n'amategeko ni impamvu ahuriraho na bagenzi be bandi barimo abafatiwe i rusizi babwiye umucamanza ko batawe muri yombi n'imodoka za gisivire babageze nyabugogo bakabambika ibintu mu maso ku buryo kugeza ubu bavuga ko ko bafungiwe ahantu hatazwi ubushinjacyaha barega ibyaha bibiri kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugira nawe ubutegetsi buriho mu rwanda ubushinjacyaha buvuga ko hari ihuriro p5 rigizwe na fdlr cnrd pdp imanzi pes imberakuri na fdi inkingi iryo huriro ngo rirashaka gushyiraho igisirikare kirwanya ubutegetsi bw'u rwanda bwavuze ko abaregwa bashakaga abayoboke babakangurira kunyura muri fdr ibarizwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo babafasha kubona ibyangombwa n'uburyo bw'amafaranga y'urugendo bwavuze ko ibyo bikorwa byose ari visi perezida wa mbere w'ishyaka bwana twagira imana ubihuza ubushinjacyaha bwavuze ko ubw'igipolisi cyajyaga gusaka aho abarwanashyaka baba i kigali cyahasanze ibirango by'ishyaka fd inkingi ritemewe gukorera mu rwanda yerekanye ajenda bakuye kwa twagira imana irimo amazina y'abarwanashyaka barangije kwambuka bajya muri kongo yagaragaje ibimenyetso yakuye mu binjira n'abasohoka ku ruhande rw'u rwanda bigaragaza ko abo barwanashyaka basohotse mu gihugu habayeho umuhezo w'iminota igera muri mirongo ine urukiko rwumva amajwi y'ibiganiro abarwanashyaka bagiranaga ku matelefone yabo ngendanwa visi perezida wa mbere w'ishyaka fda inkingi yabihakanye yabanje kubwira urukiko ko umwuga we ari umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda kuva mu bihumbi bibiri na cumi yavuze ko mu byo akora n'ubukangurambaga bwo gushaka abarwanashyaka birimo ko kuba yarabashakaga bitandukanye no kurema umutwe w'ingabo utemewe uwo mutwe wa gisirikare uzashyirwaho n'icyiswe ihuriro p5 aravuga ko ubushinjacyaha bwagombye kuba buwugaragaza yikomye ubushinjacyaha kugambirira gukora icyo yise kumucisha umutwe bufatiye ku mutwe uzwi nka fdlr rnc n'iyindi bifite abayihagarariye ku barwanashyaka bivugwa ko basohotse igihugu yavuze ko nyuma yo kuba abarwanashyaka bagira ubuzima bwabo bwite bityo ko ntacyo yagombye kuba bibazwaho mu gusa n'umwunganira bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu no kumenya iby'imibereho ya Madame Victoire Ingabire yagize ati igihugu kirafunguye ubu wagera ku mupaka yabura abarwanashyaka ba FPR basohotse byose byabazwa ubuyobozi bwaryo bwana Papias Ndayishimye ariko ashinja Twagirayezu ko yamukanguriye kujya muri Kongo muri uwo mutwe amumenyera buri kimwe birimo kumuha ubushobozi bwo kugerayo no kumurangira ibice yari bushyikiremo yemeza ko byari bishya kuri we gusa avuga ko bitamuhiriye kuko yahise afatwa n'abashinzwe umutekano i Rusizi ku rundi ruhande yumvikanye nawe avuga ko bamugejeje i nyabugogo mu mujyi wa kigali bamwambitse ikintu mu maso batangira kumusaba gutanga amakuru neza yabirengaho bakamuca umutwe uyu ari mu bemeza ko batazi aho bafungiye abanyamategeko bunganira abaregwa metre gatera gashabana na metre antoinette mukamusoni bo bazamuye inzitizi ko abo bunganira bafashwe nabi ku buryo n'igipolisi kitajya kibemerera kubasura metre gashabana yanazamuye inzitizi kuri bwana teofile ntirutwa wari ushinzwe fda inkingi muri kigali na n'ubu waburiwe irengero asaba ubushinjacyaha ko bwaba bafasha kumushaka ubushinjacyaha bwasubije ko kugira icyo buvuga kuri uwo batazi ibye bwaba ari ugutandukira umucamanza yategetse ko ubushinjacyaha buzasura bukamenya uko babayeho n'aho bafungiwe kuko bavuga ko bamara amasaha makumyabiri nane kuri makumyabiri nane mu mapingu ni mu gihe bwo bwemeza ko bari kuri sitasiyo ya polisi iremera mu mujyi wa kigali keretse ngo uwafatiwe rusizi abaye atazi kigali igishyaka fda inkingi ryamenyekanye cyane mu rwanda mu bihumbi bibiri na cumi ubwo perezida waryo madame victoire ingabire yashakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda ntabigereho inkiko z'u rwanda zamuhamije ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu umudendezo maze zimukatira imyaka cumi n'itanu y'igifungo ibihano abarigize bemeza ko bishingiye kuri politiki bamwe muri abo icyenda bafunzwe barimo visi perezida wa mbere w'ishyaka wa fda inkingi twagira imana bakunze kumvikana batarya umunwa mu kunenga ibitagenda ku butegetsi buriho mu rwanda aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
tukiri kuri iki kibazo cy'ifungwa ry'abayoboke b'ishyaka fdi inkingi uretse abitabye urukiko ejo rero umwe mu bafashwe na polisi y'u rwanda teofile ntirutwa we ntabwo yabonetse mu rubanza ntirutwa ahagarariye ishyaka rya fdu inkingi mu mujyi wa kigali yafashwe ku wa gatatu tariki ya gatandatu y'uku kwezi kwa cyenda yatwawe hamwe na jean marie vianney kayumba wo mu ishyaka pdp imanzi mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye na kayumba wahise arekurwa nuko amubaza uko polisi yabafashe bwana kayumba murakomeye cyane muraho muraho watubwira muri make uko polisi yagufashe uri kumwe na ntirutwa teofile ese yabajyanye hehe mu dufata badufashe nyine n'ubundi bari baje gufata ba bonifase na ba garasido abayobozi ba fdi kuko njyewe nari ngiye ngiye kureba teofile rwanda tubashe kuvugana turebe icyo twakora ngo dukore ubuvugizi kuri abo bagenzi bacu rero twaje guhurira sonatide turimo tuvugana ubwo haza imodoka imodoka ebyiri tuguye imitwe baradufata aho batujyanye ntabwo batujyanye mu buryo bumwe batujyanye mu buryo butandukanye teofile yamujyanye mu modoka nanjye wanjyana mu yindi noneho banjyana iyo bajyanye kuri sitasiyo ya remera ubwo niho naraye kugeza mu gitondo mu masaha y'urukerero ubwo nibwo bagezeho barandikura bambwira ko nyine ntaha ko bazongera kuntumiza nk'uko bari bantumije ubwo rero ntabwo ntabwo nari kumwe na ba nyir'ubukwe cyangwa se abo ba boniface nari ndaho ngaho njyenyine ntabwo twari kumwe hanyuma ntabwo wigeze umenya amakuru cyangwa se aho ntirutwa teofile ahereye cyangwa aho aho afungiye Ah, ni nk'aho nyuma nagerageje gukurikirana ndetse mvugana na n'abayobozi ba fdi barimo bukeye ndetse eh, n'abandi bantu ba- bagiye bavugana n'umudamu wa teofile ndetse nanjye twaranavuganye usanga mu by'ukuri bitoroshye kumenya aho ari gusa amakuru namenye ni uko ba- n'ubundi nyuma muri icyo gihe nari nari mfungiye aho ngaho kuri sitasiyo ya remera bo bajyanye na nyir'ubwo teofile bajyana iwe ubu bagezeho baranasaka ubwo rero nta nta yandi makuru arenze kuri ayo ngayo nzi ko ntabwo nzi ngo bamujyanye ni uko bamuvana aho ngaho nyine mu gisa kuko n'icyo gihe njye nari kuri sitasiyo ya remera ntabwo twari kumwe ngo menye ngo bimeze bite kugeza ubu ngubu nanjye nta makuru mfite tugerageza nyine kugenda dushakisha tubaza abantu twaba tuzi bashobora kumenya ahantu ari kugeza ubu ntabwo twari twamenya naho se ku bijyanye n'icyo p- polisi y'u rwanda yaba ibashinja bo hari icyo biziho Bon, urumva ntacyo mbiziho kuko ntabwo twabarijwe hamwe wenda ngewe ibyo namenya n'ibyo ngewe ku ruhande rwanjye bambajije Eh, ngewe ku ruhande rwanjye bambajije icyo naba nzi ku ku- icyo na- ku buryo nzi ku mikoro ya fdi babwira ko ntamenye imikoro ya fdi kubera ko ifite umuyobozi cyangwa se icyo nabafasha nabahereza kontakite ze bakaba ari we babaza noneho bambaza ku ku mikorere ya pdpr babwira ko ibyo ngibyo uzi rwose mbizi ariko ko ntacyo nabatangaza no kutumva n'amategeko inyunganira kubera ko aho naje ntabwo nari naje gutembera na- nari nagiye mu buryo bw'amategeko mvuga ko nyine nibonaga icyo ntangaza ari uko hari umunyamategeko unyunganira noneho mm, ikindi ba- bambajije bagerageje kumbaza ngo ku- ngo ku buryo dukorana n'abantu bo hanze babwira ko nyine nta gisubizo kimwe nabahereza mu gihe mu gihe cyose atari umunyamategeko unyunganira ko harabaye hari umunyamategeko ibyo byose ibyo bashaka kumva rero ntabwo nabasha kubona ibisobanuro ubwo nibwo bagiye bara- bajya ku ruhande baravugana cyane ko bari abantu babiri bari baba bafashe ndetse n'abambazaga bari bambaye imyenda ya sivile kuko iyo baza kuba bari bambaye imyenda ya polisi nibura bari kumenya amazina dore ko ku myenda yabo mba mbona handitseho amazina yabo Mm, ubwo bamaze gukora akantu gasa n'akanama nibwo baje noneho barambwira ngo ningende ngo ntahe ngo nze gushaka uwo uwo munyamategeko mvuga ngo noneho ngo ubwo nzamuzane nzamuzana ubwo niba bimeze nibwo nzamuzana ryari bati genda nyine atubwe nitumukenera tuza- nituzi gukenera tuzagutumaho radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho siporo n'imikino ni ikiganiro mwateguriwe kandi mugezwaho na fidel niyongabo
urakoze thomas amakuru y'inkino tubafitiye muri iki gitondo yose yerekeye umupira w'amaguru ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ry'intara ya pays de gal ryaremerewe kwakira inkino z'igikombe cy'imigwi nserukiragihugu yo mu karere k'iburaya zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu gihe hari amazinda ku nkino zizobera mu gisagara cya bruxelles mu gihugu cy'ububirigi bitegekanijwe ko ikibuga gishasha cy'inkino z'umupira w'amaguru euro stadium ahitwa greenbergen kiri gatoyi mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ububirigi bruxelles cakira inkino z'igikombe cy'ibihugu vy'iburaya cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yamarandi kirubakwa ikibuga c'umupira w'amaguru citwa principalere stadium co mu gisagara ca cardiff wembley na stockholm mu gihugu c'ubusuweda biriko birihwezwa mu bibuga vyosubirira ikibuga ca greenbergen ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryo muri pays de Galles rirashimishwa n'uko ryahawe akaryo ko gusaba kwakira inkino zo mu gikombe cy'ibihugu vy'iburaya eh, co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri inkino z'ico gikombe zizokwiragizwa mu bisagara cumi na bitatu vyo mu karere k'iburaya ku yindi nkuru yerekeye umupira w'amaguru ikibuga cy'umupira w'amaguru gishasha wanda metropolitano cy'umugwi atletico madrid wo mu gihugu cya espagne kizokwakira urukino rwa nyuma rw'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburayi cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda icyo kibuga gishobora kwakira abantu ibihumbi mirongo itandatu n'indwi muri icyo gihe umukinnyi w'umugwi w'umupira w'amaguru reado madrid wo mu gihugu cya espagne karim benzema yongereje ikiringo cya kontra yiwe n'uwo mugwi gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe benzema muri iki gihe afise imyaka mirongo ibiri n'icyenda yateye igikumu ku masezerano y'imyaka ine yo kongereza kontra yiwe gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abaye umukinnyi agira kane w'umugwi reado madrid yongereje ikiringo cya kontra yiwe inyuma y'uko abakinnyi dani carvajal marcelo na isco bateye igikumu kuri kontra nshasha zabo muri iyi ndwi aha niho turangirije amakuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda aya makuru ni aha ahumurije mbifurije kugira umunsi mwiza kandi mukomeze munogerwe na radiyo yanyu murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.